muriko mwumva radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio cumi n'umunani muri kumwe naje oriane itanga ishaka mu rwanda havutse umugambwe mushasha ndp uharanira demokarasi
nuko bari kuba nk'ubu unye two twumva tuti mu gihugu kinaka hari ibibanza bingana gutya byatekanijwe bizokwakirirwamo ibirwanisho tukaba twumva tuti hari amanimero y'amatelefone abantu bahamagara ku buntu bagaheza bakabwirwa ingene boheza bakakirirwa ivyo birwanisho
uwo nawe ni jean claude sinzinkaye atwara ishyirahamwe merpd rirwanya ikwiragizwa ry'ibigwanisho bito bito avuga ko naho bashima igikorwa cy'umuryango w'ubumwe bwa afurika aho uwo muryango watanguye ukwezi ko kurwanya ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira avuga ko uyu muryango w'icyo bikorwa ari byiza ariko ko hari ibindi byari kuba byarakozwe mbere ko dushika ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini reka tubanze tubashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi yateguriwe kandi agiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze oriyana turahera mu yavugwa muri amerika igipolisi muri leta ya texas gishikiriza ko ibitigiri vy'abamaze gufa inyuma yo kuraswa mu burengero bw'iyo leta ku munsi wa gatandatu vyiyongereye bishitse ku bantu indwi abandi bashika mirongo ibiri barakomeretse uwabarashe akoresheje inkona we nyene yarishwe imvo yabimutumye ntiramenyekana igipolisi cashikirije ko ubwo bwicanyi bwatanguye igihe uyo muntu yiba imodokari ya poste aca ayitwara azunguruka arasa mu bantu abantu uwo mugabo avugwa ko yari afise urukoba rwera wo mu myaka mirongo itatu yaciye araswa nawe nyene nyuma yo kuzingurwa n'igipolisi muri parikingi y'inyubako y'amareresi nk'uko bishyikirizwa n'abategetsi abapolisi batatu bakaba baranakomeretse muri ico gitero ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa gatandatu bwabaye nyuma yaho mu ntango z'ukwezi k'umunani mu gisagara ca El Paso muri leta ya Texas nyene abantu mirongo ibiri na babiri bishwe n'umuntu yiyemereye mu nyuma ko yagomba kwica abanyamegizike mu nyuma haheze amasaha cumi n'atatu wundi muntu yitwaje inkoho yarisha abantu arashe abantu icenda mu gisagara ca Dayton muri leta ya Ohio imbere y'uko nawe nyene yiyica leta z'ubumwe za amerika n'ubushinwa ejo kuw'imana barashiranye ko amatagisi mashasha ku bidandazwa bashoreranira mu gihe ibyo bihugu bitunze kuruta ibindi ku isi bikiri mu ntambara y'urudandazwa perezida donald trump wa amerika yashyizeho amatagisi ku bice cumi na bitanu ku ijana ku bidandazwa by'ubushinwa byinjira muri amerika bifise agaciro ku mamiliyaridi ijana cumi n'abiri y'amadolari y'abanyamerika ibyatumye abaguzi muri leta z'ubumwe za amerika badugirizwa ibiciro mu masoko ubushinwa nabwo nyene bwatanguye gushira amatagisi ku bice bitanu na cumi ku ijana ku bidandazwa amerika irungika muri ico gihugu bifise agaciro k'imiliyaridi mirongo irindwi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika iryo biba mu gihe intumwa z'ivyo bihugu bibiri ziri mu biganiro kuri ico kibazo zitekanya gusubira kuganira mu mpera z'uku kwezi kw'icenda naho atacerekana ko izo mpande zimirije kugira icyo zishikako ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi kuri aruje rishikiriza ko abantu barenga ijana bishwe inyuma y'aho urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite rugabiye igitero cy'indege ku kigo gifungiwemwo abantu mu mpanuka bushira uburengero bwa yemeni croix rouge ishikiriza ko abakozi bayo bariko barakora uko bashoboye kugira barondere abo babagihema bari mu bibomoke vy'iyo nyubakwa urunani mpuzamakungu rurongowe na arabia saudite rwashikirije ko rwateye ico kigo c'ahitwa damare bavuga ko hari habitswe indege za drone na misile kandi ko hakozwe ibishoboka vyose kugira abasivile bakingirwe muri afurika ba mukerarugendo batandatu barimwo umunyamahanga umwe hamwe n'abari bajejwe kubereka inzira barakubuwe n'imyuzure y'imvura muri parike muri kenya yitwa Hells Gate ku munsi w'imana nk'uko byashyikirijwe n'abajejwe ubuzima bw'ibiba mu ishyamba aho bemeza ko abashika babiri bapfuye ibiziga byabo babiri byaratowe ariko abandi batanu basigaye baracaronderwa nk'uko abajejwe amashyamba babandanya babishikiriza ishamba cimeza rya Hells Gate riri ku birometero ijana mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru wa Kenya Nairobi mu bumanuko bw'ikiyaga Naivasha ahandi havugwa bapfuye ni muri Mali abantu cumi na babiri barishwe ku munsi w'Imana ejo igihe inzu y'amagorofa atatu isambukiye ku murwa mukuru wa Mali Bamako nk'uko bishikirizwa n'ikinyamakuru n'ibinyamakuru muri ico gihugu abantu mirongo ibiri na batandatu baratabawe inyuma yaho iyo nyubakwa igwiriye mu bucagucagu bw'ejo ku munsi w'imana
urakoze aloyize bigira imana kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika isamiranyira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi naho turi ku mirongo migufi ya shotweve metero mirongo ibiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri turi no kuri interineti siti yacu ni wezi itatu kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com no kuri facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
radiyo ijwi ry'amerika ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho mu kanya gaheze habaye gupfuba umunyarwanda baziga louis yishwe mu gihugu cya mozambique uwo nawe akaba yarahagariye abanyarwanda bo muri icyo gihugu uno munsi rero bakaba bamufubye bamuhambye ambasaderi w'u rwanda muri mozambique nawe ari mu baherekeje uwo munyarwanda turi kumwe na mugenzi wacu asumta akabaye ku murongo asumta utubwira muri make uwo munyarwanda louis baziga icoba caramwishe
urakoze icyo nakubwira ni uko batararangiza gushyingura ahubwo bari mu rusengero hano ikabuga rwa pantekote ubu rero yari umucuruzi muri mozambique ndetse akaba ari nawe wari uhagarariye abanyarwanda kuva muri bibiri na cumi na rimwe ubu rero na ambasaderi wa vizite wa mozambique w'u rwanda muri mozambique arahari ndetse n'abacuruzi bagenzi be babanaga mu gihugu cya mozambique bari hano mu rusengero rwa deperi nanakongeraho ko yari nasanzwe ari na pasiteri
bimwe mu bikorwa yarangura uretse uko kuba umucuruzi arangura mu gufasha abanyarwanda bo muri mozambique ibyo biba bizwi bamwe bari bamuzi ahanini kuba yabafasha mwiki muri icyo gihugu
ambasaderi yamaze kuvuga yuko baziga yari umuntu mwiza ngo yafashaga abanyarwanda batangiye gukora ubucuruzi muri mozambique yavugaga ko hari n'abandi ngo bagiye bajyanwa muri mozambique ababatwaye bakabambura ugasanga ngo baheze mu gihirahiro ambasaderi rero akavuga yuko abo bose baziga bashaka kubona ibyangombwa rimwe na rimwe n'abashaka kugaruka mu rwanda bakaba bagaruka ikindi yavuze yashimangira yuko baziga yishwe n'abanyarwanda bene wabo badakunda igihugu badakunda u rwanda yasobanuye ko ngo kenshi cyane bagiye bamubwira kuza mu ruhande rurwanya leta y'u rwanda akabyanga rero avuga ko adashidikanya yuko yaba yazize gurupe y'abanyarwanda baba muri mozambique ariko badashyigikiye leta y'u rwanda gusa ntaho bigeze avuga izina uwo ari we ariko bakabivuge muri rusange
umuryango we nawo wari uhari washobora kuronka akanya ko kuvugana nabo bo bivuga ku iki
yego umugore n'abana barahari bose bihanganye eh, bavuze yuko ba- ntacyo bavuze umuntu wabo yagize gusa gusa bavuga ko ari umuntu wakoze ibikorwa byiza nk'umuntu w'umupasiteri baravuga bati byanze bikunze eh, nubwo apfuye eh, nk'abantu bizera imana baravuga ko bazageraho bakamubona mu ijuru nta byinshi bavuze usibye kuvuga gusa agaciro akamaro yarafite mu muryango Mm. urakoze cyane sumutakabuyi kuri iyo nkuru ahandi naho ukwezi kw'icyenda kwaraye gutanguye ubumwe bwa afurika bwatanguye ukwezi ko kwegeranya ibigwanisho bito bito bicira umuriro biri mu minwe y'abatabi- y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye bya afurika ubumwe bwa afurika bwakuze ukwezi kw'ikigongwe mwa daminisiti kugira abazosu- ah, abazosubiza ibigwanisho ku bushake bwabo eh, ntibazohanwa amwe mu mashyirahamwe agwanya bene ivyo bigwanisho arashima ico gikorwa akanahamagarira igihugu ca tanzania kutirukana impunzi z'abarundi ku nguvu kugira ntihabe abohitanwa na bene ivyo bigwanisho bito bito bikivugwa mu burundi ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru
umuryango w'ubumwe bwa afurika ufata ko ukwezi kw'icenda uno mwaka ari ukwezi kudasanzwe ku ntambwe yo gukura ibigwanisho mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye ubutwara ubumwe bwa afurika abdel fatah rcc ari nawe perezida wa misiri ahamagarira ibihugu bitandukanye kubahiriza ikigongwe cagenewe abosubiza ivyo bigwanisho ku bushake bwabo asaba ko batokurikiranwa n'ubutungane canke amareta mu ntumbero yo guhimiriza ko ivyo bigwanisho bito bito bikugwa mu banyagihugu abahamagarirwa gusubiza ivyo bigwanisho ni cane cane imigwi igwana canke inzego za leta zovyaka abanyagihugu b'abasivile babitunze amwe mu mashirahamwe agwanya bene ivyo bigwanisho arashima iyo ngingo y'ubumwe bwa afurika yamara akavuga ko ibihugu bitandukanye atagushaka vyerekana ko gukura mu banyagihugu ivyo bigwanisho rimwe muri ayo mashyirahamwe ni MIRPD rirwanya ikwiragizwa ry'ibigwanisho bito bito mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini jean claude sinzinkayo atwara iryo shyirahamwe ibimenyetso rero bikuru bikuru twari kurabira ko bwa mbere bwo ni uko bari kuba nk'ubu unye two turumva tuti mu gihugu kinaka hari ibibanza bingana gutya byatekanijwe bizokwakirirwamo ibirwanisho tukaba twumva tuti hari amanimero y'amatelefone abantu bahamagara ku buntu bagaheza bakabwirwa ingene boheza bakakirirwa ivyo birwanisho ivyo byose rero ni bimwe mu byo twibaza ko byari korohereza icyo gikorwa kugira ngo kigenda neza tugasaba tuti aya mareta agize afurika nyabona n'ibikubita agashi inzego z'umutekano amashyirahamwe abaki turabe ko twozorangiza uku kwezi ibirwanisho bitari bike bishoboye gukurwa mu maboko y'ababitunze batabifitiye uruhusha mwibuke ko ari ukurokora ubuzima bw'umuntu ntaho bitaniye rero no kumuha amaraso umuntu nimba yakoze icyaha akarengukanwa imbere y'ubutungane aho kuyicwa cyangwa kuborezwa igufa hakoreshejwe ibigwanisho ikindi giteye amakenga ku bw'iryo shirahamwe MIRPD ni ingingo iherutse gufatwa n'igihugu ca Tanzania yo gutahukana impunzi z'abarundi MIRPD yibutsa ko abo barundi bahunze ivyo bigwanisho n'ubu bitarakugwa mu batabifitiye uburenganzira izo mpunzi bwa mbere bwo bwo zihunga ziva mu burundi zahunzeyo kubera ko hari ibirwanisho byariko birakoreshwa hirya ni- no hino ngira ngo abatari bake baravyibuka amagerenade ashwirakizwa hirya no hino abaraswa abanyurutswa n'ibiki ni ikibazo kidasanzwe kuko no muri izo nkambi nyene bitwa ko bari mu- mu gihugu ca tanzania hari abagiye barabasangayo batwaye ibigwanisho ku batoterezayo twebwe tukabona yuko eh, ayo mareta ivyo yari akwiye gufashanyamwo ari ivy'uko bofasha impunzi iyo ari yo yose yahungiye mu gihugu ca tanzania yipfuza gutaka gutaka ubushake bwayo igataha ariko uwumva ko atararonka ihumure mu mutima canke aho yahunze ava hataratekana uwo akarindira naho rero dusaba ishirahamwe hasere rishinzwe impunzi tuti nirigerageze nyabuna barondere ikindi gihugu bashobora kuzojana mu izo mpunzi tanzania niyo bitakizikeneye yamara iryo shirahamwe rirashima utwigoro twashitswe ko n'ibihugu by'u rwanda n'ubuganda byasinye amasezerano yo kunagura imigenderanire riti n'uburundi nibwumvikane n'u rwanda kugira ngo amahoro agaruke mu karere kose ryibutsa ko ku mipaka ibyo bihugu bihana hari abanyagihugu bamaze kuhasiga ubuzima bahitanywe n'ibigwanisho bito bito ari nabyo ubumwe bwa afurika busaba ko byoranduranwa n'imizi bakora ibishoboka byose ibyo basinye byose biri muri ayo masezerano bishyirwe mu ngiro kugira ngo eh, abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bibiri no mu bihugu bibanyi biruhutse imigenderanire isubire kuba nk'uko yari iri kera basumiranire nk'uko byahora tuboneyeho rero mbere no gusaba ko eh, igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda nabo boheza bakagira ibiganiro hamwe n'ivyo bagashika ku masezerano nk'ayo u Rwanda n'Ubuganda bashitseko kuko vyoba mu vyofasha ko eh, aka karere kose inzego zibishinzwe ziheza zigakorana zigafashanya haba mu kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho haba mu kurwanya aba- abakoresha ibirwanisho bicira umuriro batabifitiye impusha ndetse rero no mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba muri kano karere kose ukwezi kw'ikigongwe mu gukura ibigwanisho biri mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha ubumwe bwa afurika bwagenye ko kuzorangira itariki mirongo itatu z'uku kwezi kw'icenda uno mwaka kwatanguye kubahirizwa kuva mu myaka ibiri iheze ubumwe bwa afurika bwifuza ko mu kwezi kw'icenda umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atabigwanisho vyoba bikiri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira yamara amashirahamwe yigenga abona ko impinga ikiri ndende Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika urakoze pia clavera kuri iyo nkuru indwi irarangiye mm, murantunga ahandi naho eh, icumwe- icumweru kirarangiye kuva aho perezida museveni wa uganda hamwe na mugenzi we w'u rwanda paul kagame basinye amasezerano yo guhagarika amatati hagati y'ibihugu vyompi no gushira mu bikorwa ibikwiye muri ayo masezerano harimwo kugurura imipaka vuba bwanko ariko n'ubu nta cyerekana ko hari ikiriko kirakorwa kuri ayo masezerano umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi aravuga uko byifashe ku mupaka wa cyanika
amasezerano y'abakuru b'ibihugu by'u rwanda na uganda baherutse kugirira muri angola yatanze icyizere cyinshi mu baturage b'ibihugu byombi cyane cyane abaturiye imipaka basanzwe bahahirana bibwiraga ko u rwanda rwajaga guhita rufungura imipaka yarwo nu- nuko kugenderana no guhahirana bigahita byongera gusubira nk'uko byari bisanzwe ariko iyo ugeze aha ku mupaka wa cyanika ubona ko abaturage amaso asa nk'abahereye mu kirere ukurikije uko bifuzaga ngo uyu mupaka ufungurwe bitongeye gutinda baracuruzaga bara- barakinze baragiye barangaye nta mpamvu yo kuvuga ngo bugure none ntabwo batatunize tu ntabwo batatunize sara zarabuze twarababaye cyane nyine nibyo turi kubya nta twakwishima tubonye batari buguru tubona buguru biradushimisha kubera byaraturakaje kuba bafunze twumvise yuko indagano yakozwe perezidenti w'u rwanda n'uwa uganda ariko nanone nturugururwa ariko twasabaga ngo bawugurure vuba bizinesi zigende nomare abantu bace ahantu hemerewe nk'uko bacaga panya bumwe tukinjizamo radikaragitazi ariko ubu wenda nibaca mu nzira iboneye haraguma haraza abantu beza abandi birinde kunyura muri za panya aha ku mupaka wa cyanika ku ruhande rwa uganda ubucuruzi bumwe bwarahagaraye kuko abanyarwanda batacyambuka kuza kurangura no gucuruza ibintu bitandukanye bamwe barajanye amaduka yabo abandi baracitse muraro amahoteli amwe atakirisha amwe yarafunze ba bodaboda bari bari kurira bari baretse amamoto batangiye kwirukanga za buganda ariko ubwo ndahamya nibamara kugurura uwo mupaka ko baraza bagatangira bizinesi nk'ibisanzwe nyamara ariko haracyari abanyarwanda bake bakomeje kugomera ubutegetsi bwabo akaba bambuka bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko zimwe hano bita inzira za panya kugira ngo bahahe hano ubu nta turi kumva ngo baje mwe abo bantu banyuze hano bwo isaha yose yasubira iwabo bakamufunga imibereho isa nk'ikomeye cyane ku ruhande rw'abanyarwanda bagerageza uko bashoboye kose kugira ngo bambuke imipaka baza guhaha nubwo babibujijwe n'ubutegetsi bwabo bamwe batubwiye ko iyo bafashwe bajya muri izo nzira bagerageza kwambuka bafungwa n'ubutegetsi bwabo ikibazo dufite ni mu rwanda bari kudukumira ngo ba- niba bo bafite amafaranga twe turaba ikibazo tugifite mu rwanda ntabwo ikibazo tugifite muri uganda muri uganda bari bari kutubwira ati muze mwinyurireho nimuze mwinyurire muje kurangwa wagera mu rwanda bagufata na londoni be- benshi baritaramba bazavayo ngo bafungure na kagame bari mu gihombo none se ubwo muri kumva u rwanda atari twe dufite ibibazo kubaza ngo wanyuze Nayo- ii, mbona anyuze na mama mama ni umunyarwanda mfite imirima ina jewe ntago wambuza kuza mu mu uganda urabona bamfashe baramfunga nta kindi Mm, turahangayitse uyu musaza we ababajwe n'uko umuhungu we yafunzwe agerageza kwambuka umupaka kuza muri uganda guhahira abana be batanu batanu bansigira abana batanu yaje gushakisha muno bamufata yikoreye igikukuru baramujana Bamu- ari hano mu kidaho nta hantu nagiye noherejeho umwana muto nanjye ubu ndi kugira ngo nje kureba na- nje kumureba mu kidaho nanjye niteguye kunyura panye bari ku- kandi turi abahirimbiri turi abakene kabisa ikinyamakuru the east african cyatangaje ko abaminisitiri b'ibihugu byombi bashobora guhura mu gihe kitari icyakure kwiga ku buryo amasezerano ya angola yoshyirwa mu bikorwa imwe mu ngingo z'ayo masezerano ko hari uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga hamwe n'abashinzwe ubutegetsi bw'intwaro yo hagati guhura vuba muri urwo rwego kuva aho ayo masezerano yasinyiwe abaperezida bombi nta n'umwe urongera kuyavugaho ku mugaragaro nibutse ko amatati hagati y'ibihugu byombi yatangiye u rwanda rufunga umupaka warwo u- usangiye na uganda mbere ruvuga ko ari uko rwakoraga ibikorwa by'ubwubatsi ku mupaka wa gatuna ariko nyuma imipaka yose icyo gihugu gihanye na uganda ikaza gufungwa u rwanda rwanaje gushinja uganda gushyigikira abanzi barwo gufata abanyarwanda batuye muri uganda no kubafunga ndetse no kubakorera ibikorwa by'iyicarubozo ariko ibyo byose ubutegetsi bwa uganda bukabihakana buvuga ko abo bufata ari abo baza bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika nyuma y'urugendo rw'abashikiranganji b'intwaro yo hagati mu gihugu bya tanzania n'u Burundi mu nkambi za nduta na mutenderi eh, guhimiriza impunzi z'abarundi gutahuka byanse bikunze amashyirahamwe atandukanye yo arabandanya kuronsa izo mpunzi imfashanyo ishyirahamwe danish refugee council eh, ryahaye impunzi izo mfashanyo zimwe muri zo hakaba harimo uburengeti amasafuriya amatara hamwe n'ubudobo bwo kuvomesha amazi ni mugenzi wacu ignatius bahizi eh, yavuganye nabo Ah, eh, abaronkejwe ivyo bikoresho n'abafise imiryango minini minini gusa ah, bibana n'ababa mu miryango mito mito ntibaronse ivyo bikoresho ico kigatuma ishavu riniga aba mm, abo yavuganye nabo ni bamwe mu bavukiye kuri bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika aho mugenzi wacu James Joven yatembereye muri iyo nkambi
twabonye bararika ab'imiryango ikuze guhera kuri bata bafite imiryango itandatu gushika ku miryango cumi n'itanu none twese ntituri impunzi burya mwibaze twebwe ababacera twoho tubabande ko ata hantu na hamwe dushobora kuyegayega ngo tujye no mu kijiji kurondera n'agafaranga kugira ngo tugure ivyombo ntimwotugira nk'abandi ntimwumva yuko umengo ko bari nk'akantu k'agacinyizo mwaba muriko muragira hano muraducishamo ahubwo nimurabe ko nyene mutanze ku miryango na twebwe guhera ku mubacera eka no gushika kuri abo bantu batanu nyene bagarukirijeko natwe mutwibuke kandi burya twege tusaba muduhereze ivyombo bikwiye guhera kwitara isafuriya agasahani turirako kamwaduhaye karaheze ku kiyi emwe nukuri nukuri mudufate mu mugongo natwe turabantu turabantu nk'abandi naho tutaba twaragize ne tutaba twaragize amahirwe ngo turondoke turonke umuryango ukwiye mudufate nk'abandi ntimudushire inyuma turi impunzi twese abandi mu mu bantu icyenda bampaye ikireta kimwe bampa uburengeti bumwe kamwe koko mbere nacenda gapfa kuno o atari bwaro nk'akarengeti kuko yavukiye na na karya batanze bamaze kubumpa nacenda bushyira kwa kano katari karose uburengeti ni ukuvuga abandi nabo naciye sanga babura hariho abaza baragenda babura ibyo bifuka umusare yo imisare yaheze kera naciye sanga ndose agasare nyine nko gusasira uyu nyene wenyine yavuke atari bwaro ataraja ku- kw'ivomo ngo aronke je sinabishimye na- navyakiriye uko nyene narashimye kubera hariho n'ababuze ba- bavyakiriye uko jeho narose n'utwo nakize gushima je nka jewe ingorane yombona kweri kuri ibintu by'ibyombo yabodufasha bakaduhereza amashyirahamwe akaraba kabisa nkagene bodukorera ko urabye nko muri village yacu harose umuntu umwe niyo muntu umwe yarose nk'ibidakwiye ni nk'isafuriya imwe kuko iyo safuriya imwe na- ntaco yomufasha uhawe uraba muri village y'iwacu maze kuboneka ko harosemo umuntu nk'utwe twakoze twarihangane gusa cyo twosaba ni ko bodufasha kabisa bakatugirira neza bakaduhereza ibyo byombo ibyo byombo biraturaje ishinga kuko ibyo baduhaye byaraheze niyo tugire gute haturaha mu nkambi ntituri inyuma y'inkambi tugiye inyuma y'inkambi baradufata niba bamaze kudufata ubona ntazangorana ibyumba batanze mu by'ukuri urabona byatanzwe mu buryo umuntu adatahura babihaye umuntu umwe mu ivirage cyangwa babiri iyo babihaye rero abantu bakeyi iyo bata- abatabireshije nabo rica riniga ni hamwe usanga atani wo kurabira n'umuhano mu gihe atariho uri kandi kigeretse ko mu gihe babitanze ata- ugasanga umuntu arose isafuriya imwe atari busohoke ngo arenge inkambi urabona ko ari ikintu kitabereye biba byiza baduhaye uburenganzira bakaduha ubudahangarwa tugasohoka tukaja inyuma y'inkambi byotugirira akamaro cyane kuko usanga umuntu yarose isafuriya imwe eh, bimufitiye akamaro aha mu ikambi nta mahera turonka iyo umuntu agiye inyuma y'ikambi akaronka udufaranga bamuhaye isafuriya imwe nubwo yoba ari ntoyi yoronka amahera agaheza akongereza akongereza ya yindi bamuha akagura iyindi ubu ndicaye uku nyene nta n'agakombe fise nta n'iki nyene fise nta n'agasafuriya ko gucumba nta n'ako gutekamwo fise ukuri ndabasavye imbabazi mwofasha nk'uko nyene nda- ndabibasavye nk'ubu nkagomba yuko bomfasha nk'ako gucumbamwo n'ako guteka imboga twebwe tuko turaraba hari ababakira tumaze imyaka zine ngaha aye mu nkambi hariho n'abakurikije imyaka zitatu n'inusu ngaha mu nkambi utwombo badupokeje twose twaramaze kugira ntitwaramaze guhera ni ukuvuga yuko rero muyaranje murabe tuno tuntu muriko murahereza abo bafise ifamili zikuze hama natwe murabe ukangene mwobidufashamo Eh, nka jewe rimwe- mba mu village byatuhatangaza kubona ivyombo bahereza bamwe abandi bagasigara nka jewe ndi mu miryango ukuze mu bantu batanu abo bantu batanu twagirize ntebe isafuriya duhereza nawe wocumba mwinja bizosubira gukwira abo bantu bisaba ko wocumbamo nibura buri nka kabiri twosaba leta ya tanzania nkuko yavuze ikorana na un ko dufasha ikaturonderera ivyombo vyodufasha ko ndiko ndaraba nk'ibyo batanze umenga ntibikwijije ko uburengeti mbona batanze mu bantu batandatu bagaheza uburengeti bumwe nibo bofata uburengeti bumwe bakabukatamwo ubuntu batandatu abantu bakabwifuka niburiburi bariko baragatamwo bagatanga uburengeti nka butatu aho bune aho hari na kubana mitende isafuriya imwe ntiwayicumbamwo wongere wikarabiremwo aho wongere uze kuyogeramwo mbe kajya kadubo ba- batanga koko kajya woza kavomamwo amazi ukaza uraronka ingene ucumba wongera ugira nte wogeramwo gusaba nyine ko baduhereza ibyombo nyine bikwiye neza kubera ndiko ndaraba nk'umuntu aba- nk'umuntu wa- wo- wo mu muryango muniniya cyane akwiye kuronka nk'utubogisi nka dutatu kugira ibyombo bikwire neza kuko ntitusanga n'udusahani dukwiye baca usanga na- twa dusafuriya turakwiriye indobo nazo bakaduha nk'utudobo nyine nka tune nyine two gushyiramo amazi kugira umuntu aronke iyo akarabiramo n'iyo gutegamo amazi yo kunywa kugira umuntu aronke nyine kuntu yonywa amazi meza kuko n'undi tugira cya kindi dukarabiramo tugaca twongera tukakivomamwo tugaca twongera tuza turadahisha igikombe nyine tunyweshamwo amazi kandi tuba tunywera amazi mabi cyane sirya safuriya nyine ni ntonto baba bakwiye kuduha isafuriya nk'umuntu yocumbamwo nk'ibiro nka bitatu nyine kuko nka twebwe nka jewe ndiko ndacumba sincumba igisorori kimwe ngo ncumbe ngo ndabagaburire ca bigomberwa ko nkura ko nkongera nkasubizako ayandi mazi biba bisaba yuko baduha isafuriya niniya nyine zicumbuye kugira umuntu acumbe acumbe rimwe acumbe ubugari butoheje umuryango
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
aho rero niho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio cumi n'umunani mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndabashimiye cyane kubona mwaduteze amatwi tubibutse ko turi no kuri site yacu ya interineti aho mushobora kuronka ayandi makuru menshi ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com murakoze mubandanye mwumviriza ijwi ry'amerika